kumva Ijwi ry'Amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi amakuru yacu turahera kuri mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika nyuma turakomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru mu burundi bamwe mu bahinzi ntibiteze umusaruro mwiza mu mpeshyi itaha impamvu batanga ni uko uruganda fomi rutabaha ifumbire kandi baramaze kwishyura urugaga rw'abahinzi mu burundi fopabu rugasaba leta kubishyiramo ingufu igakemura iki kibazo inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi murayigezwaho na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye uri kigali mu rwanda imyidogo umwiheburo n'agashavu ni bimwe mu biranga ababeshejeho n'uburimyi muri kino gihe irima ry'impeshyi ririko rirarengerana abo mu ntara ya cibitoki iri mu ntara zimbuka cane bari muri abo babwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko ihinguriro fomi ritabaronkeje iyo fumbire ku gihe kandi bararisha amafaranga imirima yacu yarapfuye kandi ariho twari tuvyeye uburaro n'uburamuko gushika uno munsi ni uko ntitubona ukuntu tugiye kubigenza mugabo rero ikibazo twabuze ifumbire twamaze no gukura amafaranga yacu mu mifuko kuko nukuri n'ibintu biriko biratugora cane ukuntu tuzovyakira yaba ahubwo dufise aho twitura twe gusaba abagoronome leta iduha kuko uno munsi irya fomi yitirirwa umuntu ntabwo leta iyiyemeza twari gusaba ko uwo muntu yadutwaye amahera twari kugura ifumbi imirima yacu igapfa ko leta yoturikira abagoronome bagashika ku mirima yacu yapfuye bakatugira ibiharuro uwo muntu akadushumbusha kuko twahomvye kubera we kurimira impeshi kugitangura abarimyi basabye abegwa n'igisata c'uburimyi gutorera umuti ico kibazo c'ifumbire yama iboneka ari uko babanje gusemerera ako kamo karitabwe mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uno mwaka habaye inama yababura amatari b'intara bari kumwe n'umushikiranganji ajejwe iterambere rusangi n'umuyobozi umuyobozi mukuru w'ihinguriro fomi ico gihe umuyobozi wa fomi yerekanye ko naho ifumbire yari ikenewe yari nyinshi mu minsi itari mike ico kibazo cari kigiye gutorerwa umuti umwaka uheze komande yose twari dufise yari ibihumbi mirongo ibiri n'indwi uyu mwaka ibisezo turimwo komande yose basavye amatoni ibihumbi mirongo itatu n'indwi bisigura yuko komande itera iduka batwihanganire kandi niwo mutoroko wacu uruganda uyu munsi rugeze ku matoni ayababa amajana atandatu ku munsi twogwiza kumbure n'iminsi cumi n'itanu canke ibiri nk'agatoyi ifumbire umuntu yabaye yose umushikiranganji Gervain Ndirakubuca mu vyajejwe harimwo iterambere rusangi yari muri iyo nama yari yahaye ihinguriro fomi ikiringo c'imisi icumi gusa kugira ribe ryashikanye iyo fumbire aho hose ikenewe muri fomi basavye ngo tubahe imisi cumi n'itanu tuba bashikanye ifumbire mugabo yo natwe tubafise iyo menasi y'abenegihugu babona yuko ibintu bibajana fomi nimwe yasavye imisi cumi n'itanu tube tugire tubahe dijuru ifumbire yose ibyo yashitse yitegerezwa kuca abari mu muceri bavuga yuko hariho periyodi irenganye nayo fumbire gushaka atana kimwe ibe kimaze abo nibaza ko duca tubagira priorite nabo bariko baratera ibiharage duca tubagira priorite ntitwirabe turaba bene igihugu bajyanye n'abo turaba ibitaraba kugeza amagingaya inyuma y'iminsi irenga mirongo ibiri auguste habyarimana arongoye ihuriro ry'amakoperative y'abarimyi b'umuceri mu ntara ya cibitoki yabwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko ico kibazo c'ifumbire ya fomi kimuhanze akavuga ko ifumbire urwo runani rumaze kuronswa n'ihinguriro fomi ari ntica ntikize ayo makoperative yasabye imifuko ingana n'ibihumbi bitandatu n'amajana atanu mirongo itanu n'umwe iyo fumbire rero ntiraboneka kuba itaraboneka ni ikibazo mw'iyo barashoboye kuturosa imifuko majane na mirongo icenda n'umwe murumva yuko vyangoye ingene ngaburiye ifumbire ndabura ingene ndavyifatamwo urunani rw'abarimyi mu burundi fopapo nabwo nyene rushikiriza ko rutewe umutima uhagaze n'ibiriko bishikira abarimyi jamari niyo ngabo arongoye urwo runani yabwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko abarimyi bari mu kangaratete kuvuga rero umurimyi muri iki gihe tuvuga ko twaba tubohewe amaboko imugongo usanga yarateguye indimo uburyo bitwara yarateguye imbuto uburyo bitwara yaratanze uburyo bwo gutanga ifumbire uburyo bitwara muri iki gihe mbere tubona ko ari ubuhombe kuko nk'ubu indimo nyinshi hariho abari barimye imiceri kare hariho abari barimye ibiterwa byose byari bikenewe ubu byose byarabenje ni ukuvuga ko tubibona n'ubuhombe budasanzwe twibaza yuko ababijejwe nka hinguro rya fomi bobyitegurira neza bateza kumenya ati ko abayisaba bangana uku harashobora no kuyadukiza n'abandi bashobora kuyisaba reka dutegekanye haboneke ifumbire ikenewe serura demande abarimyi bo mu ntara zitandukanye z'igihugu bayaze n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bafise ibyo basaba batera akamo uburongozi bw'ihinguriro ry'ifumbire fomi kubasubiza amafaranga yabo n'ibihinguriro barongoye ridashoboye kubaronsa iyo fumbire leta nayo bakayisaba kureka mu gihugu hakinjizwa iyivuye mu bindi bihugu nk'uko bigenda ku bindi bidandazwa bya nkenerwa ibintu biruko mu gihe mu burundi rusansuma rwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani rwerekanye ko abarundi mirongo icenda icyenda ku ijana aribo batunzwe n'uburimyi Pierre ndashimiye urakoze kuri iyi nkuru ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi tunyarukire noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo raporo y'amashyirahamwe arengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu y'iki gihembwe cya mbere cy'umwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri imenyesha ko ari cyo abaturage bo mu ntara ya Kivu ya ruguru n'iya Ituri bahuriyemo n'ingorane nyinshi kuva abasirikare bahabwa ubutegetsi n'ingabo z'igihugu FARDC zigafatanya n'umutwe w'ingabo za Uganda UPDF mu kurwanya umutwe wa ADF. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika igoma Aliya Sankadarius akomeza iyi nkuru.
Iyi raporo yatangajwe kuwa kane wo kuri iki cyumweru yerekana ko umubare w'abantu bamaze kwicwa muri iki gihembwe mu ntara za Ituri na Kivu ya ruguru wiyongeye cyane ku buryo byatumye n'abandi bahunga baza Igoma. Patrick Kambale bishe umuryango we wose Mayangose muri Beni atanga ubuhamya.
Abacengezi bageze mu rugo mu masaa sita za nijoro bararasa, bari bari gushaka data baramubura, bica mama na mukeba we icyabateye umujinya ni uko babuze papa bahita bica abandi abandi barumuna banjye babiri yewe n'undi twarakomeretse ikibabaza ni uko mama bamwishe atwite
bitewe n'uko ibintu bikomeza kwangirika bamwe mu banyapolitike bari muri iyi nama basabye ko perezida afata iyindi myanzuro ikomeye kuruta iy'ubutegetsi bwa gisirikare ishobora gukemura burundu iki kibazo cy'umutekano muke alex ndimubanzi ni umwe mu bahanga mu bibazo by'umutekano mbere ya etat de siege biringa nabuno abantu bakaba bari gupfa indambara ikaba iri ahantu hose adefu ibeni ikaba inari kwica hadanye hajya n'ejo yisha abantu benshi n'amazu garatwikwa muri ituri ni ibibazo byinshi hariya muri icuru kidnapping ni yose nda kintu tubona ko eta de siege yatumariye uretse ko ibibazo bigenda byirongera e, nyakubahwa perezida akareba iyindi migamba yafata uretse eta de siege ni ukuvuga ko tushaka ngo eta de siege iveho bashake iyindi migambi yo kutuzanira amahoro ku izina ry'abanyapolitike umudepite jean batiste kasekwa watowe mu ntara ya kivu ya ruguru aravuga ko ikibazo cyose kiri kuri minisiteri y'ingabo akongera ko minisitiri agomba gusubiramo ingamba ze bitewe n'uko abantu bamaze kwicwa ari benshi
nyuma yo kongera iminsi ku butegetsi bwa gisirikare no kuza kw'ingabo za uganda muri kongo abatuye irica mu mujyi wa beni komanda n'imambasa muri ituri bafite umubare uteye ubwoba w'abantu babo bamaze kwicwa ubu ndi gukoresha uko nshoboye bahamagare minisitiri w'ingabo ku nteko nshinga amategeko y'igihugu aze adusobanurire ibitagenda no kutubwira uburyo ari bushakishe ibisubizo
mais également quelles sont les mesures fortes qu'il a prises pour sortir de cet talisman.
Ku ruhande rwayo amashyirahamwe y'amadini yiyemeje gufasha guverinoma mu buryo bwo kwamamaza inkuru nziza y'urukundo n'ubwiyunge mu matorero yose gusa nayo arasaba ko leta ibashyigikira musenyeri wiringumbi ahagarariye diyosezi y'abagatolika igoma
turasaba ko haba amahoro n'ubwiyunge mu miryango yose tuzi yuko kubona amahoro bitaza vuba ariko turashimiye bose bari kudutera inkunga mu gushakisha amahoro mu ntara zacu za ituri na kivu ya ruguru tuzi yuko utanga amahoro n'uwiteka imana natwe turi bukomeze gufasha guverinoma bwacu
malheureux ceux qui procurent la paix.
iyi raporo iramenyesha ko abantu mirongo irindwi n'icyenda bishwe kuva itariki ku- cumi n'ebyiri kugeza cumi n'ine werurwe n'abandi ibihumbi bibiri mirongo itandatu n'umunani bamaze kwicwa mu minsi ingana magana abiri ubutegetsi bwa gisirikare bumaze ibeni mu ntara ya kivu ya ruguru na irumu mu ntara ya ituri raporo ivuga kandi ko kuva ingabo za uganda ziza gufatanya n'iza kongo mu minsi ijana n'ine abantu magana atatu mirongo inani na batatu bamaze kwicwa amashyirahamwe yakoze iyo raporo avuga ko uyu mubare ukabije akaba asaba ko abayobozi bashaka igisubizo byihutirwa ali asanka darius ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
ikaze cyane wowe uteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo yufu eko ukorera i kigali mu rwanda mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye uyisabye christine mizero crispe ari ku buhanga bw'ibyuma naho roger nigena ayoboye ikiganiro mbahaye ikaze mu kiganiro cya none
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
kuri radiyo ukunda
ubusanzwe usanga umuntu agira imyumvire ku kintu cyangwa se ku bantu runaka bitewe n'aho yakuriye ibyo yabwiwe yigishijwe n'ibindi byinshi ariko ibyo ntibiba bivuze ko iyo myumvire umuntu afite ari ukuri cyangwa se ari ukubeshya uyu munsi tugiye kuganira ku myumvire ishobora gukomokaho amakimbirane hagati y'ababyeyi ubwabo ndetse n'abana babo mu muryango aho muri iyo myumvire hari ivuga ko mukase w'umuntu ahora ari imbogamizi ku mikurire y'abana asanze mu rugo mu kiganiro cyacu turumva ubuhamya bw'umwana ubana na mukase adusangiza uko babanye kandi turaza no kumva icyo impuguke mu mibanire y'abantu abivugaho
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
ubusanzwe mu muco nyarwanda umubyeyi w'umuntu ahabwa agaciro gakomeye by'umwihariko iyo ari umugore bigera n'aho mu migani bagira bati akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu ku rundi ruhande ariko bibaho ko uyu mubyeyi yitaba imana cyangwa agatandukana n'uwo bashakanye noneho abana bakaba barerwa na mukase bitewe n'ubushake cyangwa ibyifuzo bya se mukase w'umuntu ubusanzwe ni umugore urera abana b'umugabo babana yabyaranye n'undi mugore akenshi rero usanga hari bamwe na bamwe mu muryango nyarwanda bafite imyumvire y'uko mukase w'umuntu abanira nabi abana asanze muri urwo rugo iyo myumvire usanga iri shingiro ry'amakimbirane mu miryango ku buryo rimwe na rimwe iyo uwo mubyeyi ahana umwana nk'umurera bumva ko ari kumurenganya ngo ni uko atamubyaye nyamara ari kumuhana nk'uko mama we yaba ahari yamuhana reka twumve ibitekerezo bya bamwe mu baturage batandukanye batubwira icyaba gitera iyo myumvire y'uko mukase w'umwana ahora abangamira imikurire ye aho usanga hari n'ababiganisha ku mugani wa kinyarwanda uvuga ko mukase si nyoko ni mu kiganiro kigufi bagiranye na mugenzi wanjye manishimwe noel turagaruka mu kanya hari igihe nk'umubyeyi aza agasanga abana nk'aho mu rugo cyangwa se wenda bo abana bakazahamusanga ariko bitwa ngo ni abana b'umugabo yashatse icyo gihe rero ntabwo akenshi abo babyeyi babana neza n'abo bana kubera ko awo wa mwana amufata nk'umwana utari uwe noneho bigatuma ashaka nko kumukoresha nk'imirimo wenda imuvunnye akumva ko nko kujya ku ishuri atamureka ngo ajye ku ishuri ahubwo yakagumye mu rugo aho ngaho akamufasha uturimo nyamara mu gihe uwe bwite we yamuretse akajya ku ishuri iyo myumvire rero yabayeho kuva kera tugenda tubyumva natwe ukumva baravuze ngo mukaso ntaba nyoko umwana w'undi abishya inkonda ariko nyuma yo kureba aho dutuye buriya umuntu aba ari kamere ye yivukaniye kuko tubona abandi bamama ari ba mukase b'abana abana bakabarera neza ndetse njye mfite nk'ingero eshatu z'ahantu ntuye abamama bareze abana ba ba mukase njye ntabwo nari nzi ko atari ababo nabimenye nyuma ndi kureba imyorondoro yabo abana bambwira ba nyina ntabazi nabo ubwabo ntibanabazi ntibashaka no kubareba bakunda ba mukase nagira ngo nabo bibyariye ku giti cyabo hari ukuntu usanga umu- hari umubyeyi usanga afite umuntu afite umutima mu- muzima hakaba n'undi usanga afite umutima mubi bose ntabwo aba ari kimwe ariko noneho urebye ntabwo wabishingiraho ngo ubure ngo bose ni bamwe bose babanga aba- babanga aba bana izindi ngero ku ruhande nazo zirahari zihabanye ugasanga mukase w'umwana rwose yaramumenesheje neza n'urwo yaruvuyemo burundu cyangwa se niba nahari ahabaye nabi niba ukora imirimo y'imvune niba ari no kwiga akamukura mu ishuri ibintu byose ugasanga niwe yabiruhiyeho uwo rero ni umutima w'umuntu nk'uko usanga dufite n'abakozi tukabafata bitandukanye aba ari umutima w'umuntu umukase we aba ashaka kwikundira abe eh, akaba ari ba- aba yumva yaha n'uturyo twiza yamurera hari n'abagira umutima wo kumva ko uyu- ibyo agaburiye uyu nguyu uriya atari byo yaryaho hariho abageze aho ngaho akumva ko imirimo uyu mwana asanze ari we wakora imirimo myinshi wowe wenda akaba yamurinda n'imirimo hakavamo ndetse n'inzitizi y'uko uriya we ashobora no kuba umunebwe uyu nguyu akazavanamo amahirwe yo kuba umukozi kuko ari we yashatse kwicisha imirimo twasanze bavuga ko mukase w'umuntu aba ari imbogamizi ariko hari n'aho ugera ntube wanabirabukwa ko ari muka- amubereye mukase ugasanga barahuza ntube wamenya ko ari na mukase umurera cyangwa se uwo mubyeyi nawe akumva ko wa mwana nyine ari we wakagombye kumufasha imirimo wenda nko kurera abana bato agihetse nko mu gihe yagiye guhinga akumva ko wa mwana ari we waza kumumurerera mu- undi ari mu murima nyamara uwe atamukoresha uwo murimo nk'uwo yamuhaye uburenganzira bwo kujya ku ishuri ari wa mwana n'ubundi ubereye mukase aba abizi ko n'ubundi utari nyina nawe m- uri mukase wiwe nawe uba ubizi ko atari umwana wawe hari igihe ushobora kumufata neza ariko akamukase ntikabure noneho hakaba n'igihe umufata neza abo hanze bakabibona bakavuga ati ariko rero uriya mwana nta- uriya mubyeyi ntako atagize hakaba n'igihe umwana kubera mubi akavuga ati umubyeyi ntako atagize yagerageje uko ashoboye ni umwana wamubereye mubi
Reka nshimire ababyeyi baganiriye na mugenzi wacu Noel Manishimwe aho badusangizaga impamvu itera imyumvire yo kumva ko mukase w'umwana abangamira imikurire y'umwana asanze mu rugo aho usanga akenshi biterwa na mukase uza agafata umwana nabi hakaba n'abandi bafata abana neza ariko umwana akanga kumwubaha ngo ni uko atari umubyeyi wamubyaye ese wowe udukurikiye wumva hakorwa iki ngo iyo myumvire ihinduke dusangiza igitekerezo cyawe muri iki kiganiro
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
mbibutse ko iki ari ikiganiro ejo mukomeje kumva aho turi kuganira ku myumvire irangwa na bamwe y'uko ba mukasi w'abana bahora ari imbogamizi ku mikurire y'abana basanze mu rugo ibyo bigatuma mukase yakitwararika bitewe n'igitutu ashyirwaho na sosiyete ntaho umwana uburere bwiza n'aho amuhannye bakumva ko ari ukubera ari mukase nyamara amuhannye nk'umubyeyi dukomeje n'ikiganiro cyacu katwumva ubuhamya bwa kamari gaston umusore w'imyaka makumyabiri n'ine wo mu karere ka burera arahamya ko kuba we na barumuna be barerwa na mukase wabo kugeza ubu byatumye bumva ko kurerwa neza na mukase w'umuntu bishoboka kandi ko ba mukase bose atari bamwe igihe bamubereye abana nawe akababera umubyeyi twumva ubuhamya yasangije mugenzi wacu ishimwe honore mu kiganiro ejo turagaruka mu kanya
kamari gaston ni umwe mu bana batatu bamaze imyaka cumi n'ine babana mu nzu imwe na mukase umutesi kamerine waje gushakana na hanyurwa imfura jean bosco nyuma y'aho umugore wa mbere yitabiye imana kamari avuga ko nubwo aka wa mugani ngo akaburanye kaboneke ari nyina w'umuntu kubana na mukase neza birashoboka kubera izi mpamvu asobanura buri ikintu kibaho cya mbere ni ukumenya ati uwo muntu ameze gutya niba ari muka data akunda ibintu bimeze gutya nawe uburyo nyine mubana nawe ukamuga ati nanjye nkunda ibintu bimeze gutya ntabwo nifuza ko twazabangamirana akabana mu mahoro ese wowe nk'umwana w'umusore hari benshi bavuga ngo abana bakunze gusuzugura ba mukase cyangwa se ba mukase bakabafata nabi mu by'ukuri mwebwe mubanye muti n'ibisanzwe nk'uko umubyeyi abana nk'uko ufite mama wawe ko mwabana nawe niko tubanye Ah, ibanga dukoresha ni uko umwe yubaha undi n'undi akamwubaha rero iby'igitsina nticyabura nubwo haba atari mama wawe nyine abantu bose ntabwo ari uko bagira umutima mubi umutesi kamerine mukase wa gasito avuga ko kurera umwana w'undi neza nta kigoranye kirimo kuko ngo bisaba kumuha umwanya mukaganira kuko bituma akwiyumvamo kandi ukirinda kudashyira imbere imitungo usanze n'ibindi akomozaho burya umwana akunanira kubera umubyeyi we muba mubana abigizemo ubu- uruhare iyo amugufashije mubasha kumurera nk'umwana kandi mwembi mukabasha no guca bugufi Nti- mbese ntumwereke ko ari mu- kuri mukase cyane ukagerageza kumwereka ko uri umubyeyi we mwabishobojwe n'iki njye ukuntu mbasha kumuhana cyangwa kumucyaha niheraho uko mama yampanaga nibyo ngenderaho mpana abo bana ntabyaye hanyurwa imfura jean bosco umugabo wa mutesi avuga ko guhera muri bibiri n'umunani yabanaga nawe kandi nta kimenyetso na kimwe yigeze abona kibangamira abana barerwa na mukase ahubwo yakunze gutungurwa n'imibanire myiza yabo muri abo bana batatu uko abarera babiri barangije kwiga amasegonderi kandi amfasha kubishyurira nkajya guhiga nkajya gupagasa i kigali nkohereza rasiyo akabagaburira akajya kubashura mu bigo by'amashuri aho abana bose bigiye uyu mugore arahazi yajyaga ajyayo bamuhamagaragaho narakabari bujyayo mwatubwiye ko mukora akazi k'ubushoferi se mubasha gukurikirana imibanire hagati y'abana banyu na mukase ngewe ndabatungura hari igihe mba ndi i kigali bakaba bazi ko ndaye i kigali saa yine ariko bajya kubona bakunda saa sita cyangwa saa tanu mbagezeho icyo gihe iyo nje nkahagarara no hanze gusa nkumva umumeko uri mu nzu uhita umenya ikiriwe mu rugo kandi urugo rwiriwemo umwiryane umwiryane ntiwaruyoberwa ariko njye nshimishwa no kubona uyu mugore yambaye imyenda y'uriya mwana amakote nkabona barambaranye umupira cyangwa ishati ibyo nibyo binyereka ko babanye neza nta kibazo uwayezu jean bosco ni umuturanyi w'uyu muryango ahamya ko urebye imibanire ya mutesi n'abana yasanze muri uru rugo ubona ko urukundo rwiganje kandi ko byakabereye abandi isomo umudamu we ni uwa kabiri yareze wa wundi ninde harya wagiye gaston na mami na cynthia arabakunda wumve n'abana be inama natanga ni ukuvuga ngo bajye bakundana nk'uko uyu nguyu yaduhaye urugero si, si ndi kumubera si ndi kugira gutya uyu muryango kandi ufite ubutumwa ugenera abakibanye mu buryo bwo gushyamirana iyo nta biganiro biri muri urwo rugo n'ubundi narwo rurasenyuka abana babe birara njye abana inama nabagira ni uko iyo umwana ari kumwe na se nyina atari we babana iyo basuzuguye mukase baba basuzuguye se ikibazo cy'imyumvire ishingiye ku muco hari aho basanga kigenda kigabanyuka kuko ngo ikitanyura mu kaso kitananogera mama wawe wakwibarutse cyangwa se uko yagucyaha ari nako n'undi ari kubikora cyangwa se yabikoraga ku buryo ngo icy'ingenzi ari ukumenya kibi ukakigendera kure hakabamo kubahana no kwihanganirana ku mpande zombi ndishimwe honore mu karere ka burera ku bw'ikiganiro ejo
barakoze cyane gaston ndetse n'ababyeyi be kudusangiza ubuhamya bw'uko babanye mwiyumviye ko bishoboka ko umwana yarerwa neza na mukase mu gihe umwana yubashye mukase ntamunanize kuko atari nyina ese wowe udukurikiye wumva hakorwa iki ngo iyo myumvire ihinduke dukomeje n'ikiganiro cyacu katwumva icyo impugukiye mu mibanire ya muntu ivuga cyakorwa kugira ngo iyo myumvire y'uko mukase w'umuntu ahora ari imbogamizi icike reka tumwumve ni kuri mikoro ya mugenzi wacu marie claire singizwe akenshi byaturukaga cyangwa se bikomoka ku mibanire y'ababyeyi b'uwo muntu mu miryango yombi aho umwana witwaga ko avuka mu wundi muryango abagize uwo muryango batamufashaga kumva ko umubereye mukase ashobora kumubera umubyeyi hakaba ibintu byinshi batandukanya imitungo n'imico y'umuntu bwite umwana agakura afite uruhande abogamiraho kubera ibyo yabwiwe ibyo yigishijwe bizatuma adashobora kumvikana na mukase mukase nawe ntazashobore kwihanganira umwana kuko atamwibyariye bwite sosiyete nayo ikabigiramo uruhare kuko imico akenshi irimo guhangana gutyo ntabwo iba iyobowe n'abari abatoya iba iyobowe n'abari abakuru abakuru bakuze gutyo ndetse bigasa nk'aho bibaye uruhererekane bikemerwa bityo ko muri sosiyete irimo umuntu warezwe na mukase undi nawe wabaye mukase w'umuntu bagahabwa icyo nakwita umugayo batabanye neza sosiyete ikaba ibazi gutyo ese iyi myumvire isa nk'aho yahindutse umuco hakorwa iki ngo ihinduke cyane cyane ko hari n'aho akenshi kuri uri hohotera ahanini rero kugira ngo bicike dukwiye no kureba uburyo bw'irangamimerere niba b'imiryango izi neza ko tugiye kubaka urugo dukwiriye kubanza tukavugana mu miryango yombi niba abana basanzwe bahari kabanza bigashyirwa ku mugaragaro hakaganirwaho uburyo ubwo mwana agomba kujya kwitabwaho uburyo navuga ko buzafasha wa mwana kumva yisanzuye mu rugo rwo kwa mukasi si ukuvuga ko hose hari ikibazo ariko inzira navuga nyamukuru nyamukuru yo kugira ngo bene iyo mico icike burundu ni uku kubivuga nyine ni ukubiganira ndetse no kubyigisha hanyuma se uruhare rwa sosiyete rwo ni uruhe sosiyete icyo yakora ni icyo kwigisha abantu ubumuntu bwa kibyeyi umwana uzakura afite abamureze bataba ari n'ababyeyi b'umubiri azagira umutekano ijyana mu buzana we kuzabyara akaba umubyeyi muzima arakoze cyane uwamahoro claudie impuguke mu mibanire ya muntu aho yatuganirizaga ku gitera iyo myumvire ndetse n'icyakorwa ngo iyo myumvire ihinduke yatubwiye ko kugira ngo iyo myumvire ihinduke bikwiye kugirwamo uruhare n'umuryango mugari muri rusange ese wowe udukurikiye wumva hakorwa iki ngo iyo myumvire ihinduke
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo umwiza wamugaje imboneza bamureba
bakunzi b'ikiganiro tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho ubushize yagarwaga ku myumvire ya sosiyete ku gutwarira mu gihe umugore atwite aho twibazaga tutese gutwarira ikintu runaka mu gihe umugore atwite mubifata gute nabibutsa ko mu kiganiro twabagejejeho ibitekerezo by'abaturage baherereye mu mujyi wa kigali badusangiza icyo batekereza ku gutwarira ikintu runaka mu gihe umugore atwite twanabagejejeho ubuhamya bw'umugore watwariye isambusa umugabo nawe adusangiza uko yabyakiriye n'uko yabyitwayemo bikiba ku rundi ruhande kandi twanabagejeho ikiganiro twagiranye n'umuganga wita ku bagore batwite adusangiza uko biba byagenze kugira ngo umuntu atwarire ikintu runaka niba hari n'ingaruka bigira ku mubyeyi cyangwa umwana ubutumwa mwadusangije ni ubu bukurikira hakizimana ezekeri uherereye mu karere ka nyamasheke yagize ati kuba umugore yatwarira ikintu runaka ni ibisanzwe cyane kuko abagore bose bagira ibyo bakunda mu gihe batwite naho nibizi erike uherereye mu murenge wa gasyata yagize ati ni byiza kuba mwateguye insanganyamatsiko ati kuko usanga akenshi ingingo yo kuba umugore atwite akaba yatwarira ikintu runaka abantu babivugaho ibintu bitandukanye bamwe usanga babifata nko kwitetesha abandi bakavuga ko biba kuri buri mugore wese dukomeza uwera donata uherereye mu karere ka nyarugenge mu murenge wa nyamirambo yagize ati njye ndacyari umukobwa ariko naganire n'umubyeyi wanjye ambwira ko kuba umudamu utwite yatwarira ikintu runaka ntakibone abura amahoro rero aba agifite imyumvire y'uko ari umurengwe si byo uko ishaka ferdinand uherereye mu murenge wa gisozi mu karere ka gasabo yagize ati gutwarira ikintu runaka abantu babivugaho byinshi bitandukanye ariko njye mbona bibaho urugero hari ubwo umudamu atwarira umugina w'imiswa cyangwa akarigata icyondo rero abavuga ko gutwarira ari uguteta si byo naho dusenge imana matusera uherereye mu mujyi wa kigali yagize ati njye mbona bibaho rwose kuko hari igihe umugore atwarira kubona umugabo we yaba ataramubona akabura amahoro naho shyaka steven uherereye mu karere ka rwamagana yagize ati njye nta bumenyi mbifiteho gusa njya numva bavuga ko biba kuri buri mugore wese utwite ubutumwa bwa none tubuhiniye aha tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu
arakoze cyane christera ndetse namwe mwadusangije ibitekerezo byanyu ku kiganiro cyatambutse ubushize tukaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro nshimire mwe mwese twabanye muri iki kiganiro ndetse n'abadusangije ibitekerezo byanyu ikiganiro ejo ntaha tugisoreje nshimire n'igena roje wari uyoboye ikiganiro ndetse na mizero kirisipe wari uri ku buhanga bw'ibyuma igihe wabagezaho ikiganiro ni uyisabye christine mugire ibihe byiza
mwarimu duteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze rero kubana natwe muri ibi biganiro byari bihagarariwe na Etienne karekezi nshimiye na bagenzi banjye bose babigizemo uruhare haba mu kubitegura no kubibagezaho nadia taha niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muherereye hose mukomeze kugira wikendi nziza